You're a bad boy. Exclusive from Wise tí n bá ṣiṣẹ́ kí n àjẹṣe àjẹṣe ìṣòro ìran mi ni mo ṣe ẹlẹ́dàá mi. lójoojúmọ́ tí máa wáyé kí àjẹṣe àjẹṣe àjẹṣe àyà àyà olúwa lift àyà àyà dem wan make i fall nepa nepa dem say the boy dey hot fire fire àyà àyà kaya kaya dem say make i rest i no tire tire shebi na my song dey scatter scatter from lagos down to gbagbalada gbagbalada. olúwa give me your bless me dem fit share reach me as you dey share for dem make dem share reach me. Bad belle people one day envy me based on say I be king for my territory. When I gather with my niggas, say I'm only with the cup. This life, I'm on a raise and I'm heading to the top. As I dey press, I dey pray, I dey see the sleep. I no fit settle for less, why you still they sleep? Now me no waiting at the reason day and night. And if you no be money matter, make you fade that side. You know fit run my race, cause I dey pray for grace. And me and my river, we dey go higher, higher. For this life, me I no fit settle for less. Me I no fit settle for less. I dey grind, I dey pray for the best. Me no want they beg for the bread. Me no want they beg for the bread. See this life, you know no want settle for less. You know no want settle for less this I dey grind, I dey pray for the best. You no one beg for the bread, you no one beg for the bread, yeah. Higher, higher, Oluwa lift me higher, higher. Them want make I fall, you never, never. Them say the boy body hot, fire, fire, higher, higher, higher, higher. They say make I rest, I'm tired, fire. Shebi na my song, you dey scatter, scatter. From Lagos down to Bagwalada, Bagwalada. Exclusive from wiseloaded.com.